متزمتكوي إجوي أمريك radiyo ijwi ry'amerika muri uyu mwanya muriko mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha muri kumwe nanjye fide niyo ngabo kaze mu biganiro byacu tubashikiza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri
tuno tuva dutonyanze ubu ubuye twagira ngo ni imvura nyinshi yohava igwa ihaba haba hamera utuboga two ho hanameze utuboga twoba dutoye kamitende twoza tura- turasoroma ivyo biboga bakaba ari ivyo baduha nyene tukaronka uburyo twojya kw'ishuri mugabo ibijanye n'indya kabisa nk'ubujere nari niga mugabo nasibye ku ishuri bijanye n'ukuntu mfungura nabi naburara hasi nzosubira bikomeje uko biri nzosubirayo hagoreye tukwiye kutugarukirako abo n'abanyeshuri bo muri komine bugabira mu ntara ya kirundo bageramiwe n'inzara iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turegaruka ku mu kanya gato radiyo ijwi ry'amerika i washington dc uburundi bwashikirije umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onikofi yanani ikete ryo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha icese umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburundi alain emenyamitwe yabwiye ijwi rya amerika ko ivyo vyabaye ko atagusubira inyuma ibihugu vyo mu karere ka afurika vyabanebaguye sentare mpuzamakungu mpanavyaha mu kuvuga ko ishimikira gusa kuri afurika kuva amasezerano ashyiraho iyo sentare agiye mu ngiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri emenyamitwe aremera ko hari izindi mpamvu zifatiye kuri politike zatumye sentare mpuzamakungu mpanavyaha ikurikirana amadosiye yo mu karere ka afurika inama nshingamateka y'uburundi yemeje itegeko ryo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha mu ntango z'iyindwi z'uku kwezi murantunga ibindi bihugu biri bibiri vyo mu karere ka afurika ni ukuvuga afurika y'epfo na gambiya vyatangaje kuva ico gihe ko navyo nyene bizova muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha afurika y'epfo yamenyesheje ko ishirahamwe eh, yamenyesheje ishirahamwe onu ku vyerekeye iyo ngingo ku itariki cumi n'icenda z'ukwezi kw'icumi elise kepler icegera c'umuyobozi wa porogaramu ijejwe ubutungane mpuzamakungu mw'ishirahamwe riharanira agateka ka muntu human rights watch avuga ko ingingo yafashwe izogira ingaruka zikomeye cyane ku basinzikajwe n'ivyaha bikabije kepler avuga ko ingingo ya leta y'u Burundi yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ishobora kuba ifatiye ku vyagirizo ku mabi abandanya gukorwa mu gihugu kuva perezida pierre nkurunziza itoje mu kiringo kigira- kigira gatatu mu mwaka uheze leta y'u Burundi itangaza ko iriko ikoresha uburenganzira bwayo bw'igihugu cigenga mu kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi kandi muri komine bugabira abanyeshure bari mu mashure yisumbuye na mato mato babandanya guta amashure kubera inzara aho bikomeye ni ku mashure atagira umugambi wo kugaburira abana ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze
muri komine ya bugabira abana bari mu mashure biga vya nk'ibikunde bamwe baratonda bakiga abandi bagahagarika abandi nabo bakahava babivamwo uruzuba n'inzara nivyo bituma inyigisho mu mashure bihungabana muri iyo komine bijyanye n'ifunguro dufungura ubu ubuye nk'ubu hoho na kano gash- na kano tuno tuva dutonyanze ubu ubuye twagira ngo ni imvura nyinshi yohava igwa ihaba hava hamera utuboga two ho hanameze utuboga twoba dutoye kamitende twoza tura- turasoroma ivyo biboga bakaba ari ivyo baduha nyene tukaronka uburyo twojya kw'ishuri naho ubundi umuntu ajya kw'ishuri agasinzira mu ntebe ntagire nk'icyo bamwigisha ntagire n'icyo yumva mugabo ibijanye n'indya kabisa nk'ubujere nari niga mugabo nasibye ku ishuri bijanye n'ukuntu mfungura nabi naburara hasi nzosubira bikomeje uko biri nzosubirayo hagoreye tukwiye kutugarukirako kadufasha bamwe mu banyeshure bari mu mashure yisumbuye baragerageza kubandanya ivyigwa bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo bafungure iyo uri umunyeshuri azi ubwenge uriya nk'umunyeshuri wabo bifise hariho nk'ikigo umusumbya nkubwira ati giti cyane muhira iwa- iwanyu ngenda kwigisha iki kigwa bimeze ukuntu uku ukuntu uku mugashikana muhira iwabo kugira bamugaburire nawe uce urongeraho ukuntu ujya kugira uwo munsi uhere uwo munsi nyine ukawumara saa sita ukarya mu ijoro naho ukihangana bikagenda uko byokagenda abarezi baremeza ko abanyeshure batakira inyigisho neza kubera inzara nsanzimana inosa ni umwigisha mukuru yunganira umuyobozi wo kw'ishure rya kaburembo rero dufatiye kuri iki kiringo tugeze ko abana novuga ngo inzara irabarahwishije cyane kubera ko nk'amasaha y'inyuma y'akaruhuko ka saa yine n'iminota mirongo itatu bose usanga bariko barasinzira basinzira mu ntebe aho rero umwa- umwarimu ariko arabigisha ntibamukurikira ivyo rero bigaca bituma ubumenyi gutahura k'umwana bitariko biragenda neza mu ishuri iryo ari ryo ryose iyo bariko barigamo haba mu miryango barimwo nta cyizere cy'i- cy'ifunguro baba bafise haba no ngaha baza ba inzara ibamereye nabi kandi munazi ko bavuga ngo hakora mu nda namwe murabizi kw'ishure ritoya rya Kiriyambere hasanzwe hari umugambi wo gufungurira abana kw'ishuri mu masaha yo gufungura abavyeyi baca batondana n'abana batiga basigaye muhira gusaba ku vyo batateguriwe burya umuntu arahera mu gitondo ata kintu umuntu arafata ubwo ukicara ngaho ukiyumvira ukuntu uri bubigenza abana nabo baryamye impande yawe bikakuyobera ukavuga ati aho uko muguma ngaha nimuhose tugenda hariya ku mashuri bariko barateka hari- ha- kumbe hari igihe boduhana dukenya tukabaha mukarabuka ubundi tu- baduha nka twishi natwe tugakora Mm, ari nyene nk'iyo bahaye umwana ari twishi nyene nawe uraheza ukiha ko hama mugataha nanje batompaye notuja abo baba baturutse imuhira bahahurirana n'abanyeshuri bo kw'ishure rya kaburembo batagaburirwa kw'ishure umwunganizi w'umuyobozi w'iryo shure aremeza ko abana biga uburyo bwose bushoboka bagata ishure kugira baje kurondera ico rirenza kw'ishure rya kiribagaburirwa ubwo ruhusha twebwe ntabwo dutanga kuja kurya hariya kuko twebwe abaje kwiga turazi neza ko ngaha badafungurirwa mugabo kubera inzara barabikora bakagenda kwisumamwo canye rimwe na rimwe akazana icyo twita journal de classe wandikamo uruhusha rw'umunyeshure ko atashe akemera akapfuma besha yuko agwaye mugabo agaca aho hantu kugira ngo arabe ukungene yimeza bakapfuma bamuhana dukeye mugabo akaba yafunguye yego ivyo birabaho Havugimana Vianney arongoye komite ijejwe gufungurira abanyeshure ku ishuri rya Kiri avuga ko batoroherwa iyo hageze kugaburira abana Eh, abantu baraza cyane ukuntu ibyo bafungura urabona ngaha ba- ubona bose baje kugira bandure ibyo bafungura urabona abana bakiri batoya bataraja mu ishure urabona abakuze kumbe bavuye mu ishure kubera kumbe ikibazo c'inzara nabone baba baje kugira ababe bose abaronke ico bo- bofungura mugabo ntabwo bitworohera kandi rimwe na rimwe binakunda ko twobaha kubera eh, indya ziza zitagikanijwe yuko zironka abana b'abanyeshuri ntabwo rero bishobora gukunda yuko abavyeyi bavuye muhira bashobora kuronka izo mfungurwa hashobora kuza abana barenga ijana nk'urabona hari nk'abana baba nka mirongo itanu bari ngaha hose ari ku kibuga mu banyeshuri bataye amashure hari abagiye bahunganye n'abavyeyi babo bagiye bajanye mu zindi ntara iyo bagiye kurondera ubuzima bomowe n'uruzuba rwari rugize iminsi rwaka mu ntara ya kirundo donatien nkuru nziza umuyobozi w'indero muri komine bugabira avuga ko akirindiriye ibiharuro vyo ku mashure vyerekana abataye ivyigwa kubera ico kibazo c'uruzuba mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc impungenge ni nyinshi cyane ku mpunzi za mahama kuva aho zumviye yuko zigiye guhabwa amafaranga zikimenya mu mibereho yazo ya minsi yose hari ababona ko ayo mafaranga azosambura imiryango aho kuyubaka bagasaba leta y'u rwanda ko itobaha ayo mafaranga hatabanje gutangwa inyigisho zi- zigenewe uwo mugambi ukugenewe urangurwa ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu desire hatungimana
ibihumbi bitandatu n'amajana atatu kuri buri mpunzi ku kwezi niyo mafaranga azohabwa impunzi za mahama kugira zimenye ubuzima bwazo bwa misi yose uwo mugambi uramaze gutangura mikambi ya gihembe y'abakongomani kandi impunzi zaramaze kumenyera serafina mukantabana arongoye ubushikiranganje bujejwe impunzi no gukingibiza amenyesha ko guha amafaranga impunzi bigabanya ingorane zitera leta turashaka no kugira ngo impunzi nk'abantu nkawe nanjye nabo bashobore kwigenera uko ubuzima bwabo bwagenda ni muri urwo rwego mubona ko mu nkambi zimwe na hano bizahagera twatangiye kubaha amafaranga kugira ngo bashobore kwigenera ifunguro ryabo biriya bibazo bafite byo kuba ngo muduhindurire indyo bishobore guhinduka kuko nibabona amafaranga bazashobora kwigurira icyo bashaka ariko tuzi ko amafaranga tubaho tubaha ni makeya amafaranga bahabwa ni makeya niyo mpamvu dushaka kugira ngo bashobore guhabwa n'andi mafaranga yabafasha gukora imirimo ibabyarira inyungu ishobora kubabyarira andi mafaranga uno mukenyezi yabwiye ijwi rya amerika ko uwo mugambi wari mwiza ariko ko ushobora kuzocanishamo imiryango uwo mugambi wari mwiza kandi cyane ariko ingorane tubona zihari ukuntu bashobora kuyagera hariho abantu usanga basanzwe bagwana kubera amagara mabi bibana izi ntete mu gihe rero bazaba bafashe amahera naho bishobora gushika ugasanga bayahaye umugabo akajya ayatwara agataha yose yayahejeje cyo kimwe nuko hariho umugore usanga atamutima w'ubupfasoni afise ugasanga nawe arayatoye arayatwaye abaserukira abandi muri iyo kambi ya mahama barakoze urugendo shuri imikambi ya gihembe uwo mugambi umaze gushinga imizi kugira birabire ingene abandi bavyifashemwo eroge rugimangabo arongoye impunzi aha imahama amenyesha ko ayo mafaranga ari make cyane kugira atunge imiryango baca umugani mu kirundi ngo ubuvunitse yiga gucumbagira bamaze kuyabahereza nta kundi bagira baremera bakagwana n'ubwo buzima uretse ko butaborohera baratubwiye ko bitaboroheye na gato ntashobora kubatunga gushika ukwezi guhere bagerageza kubaho bamwe bakajya gukora ibipatane hanze cyangwa abandi bagakora ubukorikori ariko abashobora kubaho n'abasanzwe bafite utundi tuntu babibangikanya bakora ku bwawe ndakumva umugambi usa n'ubateye ubwoba uwo mugambi ntiwobora kudutera ubwoba kuko ngaha si muhira ngo umuntu aba afise akantu hepfo y'urugo azoza gusoroma cyangwa ngo afise agatungwa agurisha ahubwo icyo ntusaba imbere y'uko baduha ayo mafaranga babanze bagerageze baturonderere amahera yo gukora imigambi kugira bamwe n'abandi bashobore kuba bariko bariyungunganya uwarongoye izo mpunzi zo mu ikambi ya mahama amenyesha ariko ko udukoresho duto duto nk'amasabuni inkwi amazi kwigisha abana no kuvuzwa bazobandanya babihabwa nk'uko byahora hejuru y'ayo mafaranga umwe wese azoba agenewe imahama desire imana ijwi rya amerika urakoze desire kuri iyo nkuru radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ikibazo cy'ubushomeri kibandanya kwibonekeza mu bice bitandukanye byo ku isi no mu karere k'ibiyaga binini byo muri afurika yo hagati no mu burundi n'u rwanda imwe mu nyinshi kuri icyo kibazo ni ugukangurira abanyagihugu kwironderera imirimo mugenzi wacu eugenie mukankusi yaganiye na alphonse baziyaremye umuyobozi w'ikigo vtc cyigisha imyuga cyo mu ruhango mu bumanuko bw'u rwanda hamwe na bamwe mu bize muri icyo kigo mu rwego rwo kurwanya ubushomeri
u rwanda ruhora rushishikariza urubyiruko kwihangira imirimo aho gutegereza akazi ka leta cyangwa se abandi banyemari ikibazo cy'ubushomeri kimaze igihe kivugwa mu karere k'ibiyaga bigari ka afurika karimo u rwanda n'uburundi mu rwanda imibare yavuye mu bushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarishamibare bwasohotse mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu bwakozwe hagati ya bibiri na cumi na rimwe na bibiri na cumi na kane bwagaragaje ko ubushomeri mu rwanda uri ku gipimo cya gatatu ku ijana ubushomeri rero mu bize amashuri makuru na kaminuza buri muri cumi na kane ku ijana naho mu bize amashuri yisumbuye buri ku icyenda ku ijana mu burundi ho biragoye cyane kugeza ubu kumenya imibare nyayo y'abantu badafite akazi cyakora ikivugwa cyane ni uko ari benshi kandi ko leta ishishikariza cyane cyane urubyiruko urwaruka kujya mu mashyirahamwe kugira ngo babashe kwishakira imibereho urubyiruko rero rukunze no kugaragaza inzitizi ikomeye y'uko abakoresha barusaba kugira uburambe mu kazi byibura bw'imyaka itanu mu rwanda no mu burundi rero kimwe n'ahandi ku isi abantu barangiza amashuri bavuga ko bashakisha akazi ntibakabone impamvu zimwe ziranyuranye ariko inyinshi bazihurizaho ikindi kandi uburyo bwo gushakisha uko babona akazi ku buryo bakwikura mu bukene nabwo buratandukana u rwanda ruvuga ko rufite intego yo guha imirimo ibihumbi magana abiri imirimo idashingiye ku buhinzi buri mwaka bumwe rero mu buryo bwo kwihangira imirimo kubikura muri ubwo bushomeri ni uguhanga imirimo ibi bikaba bikubiye mu ngamba ndetse no mu ntego no mu butumwa bwa leta y'u rwanda ku rubyiruko urubyiruko rero rubarirwa muri cumi na rimwe rwishingiye imirimo rushinga ikigo cyigisha imyuga mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo y'igihugu muri iyo myuga hakaba harimo gukora televiziyo hifashishijwe mudasobwa ni kompiyuta izashaje bakazikuramo televiziyo zerekana amashusho ndetse zigasohora n'amajwi bidatandukanye n'ibyakorewe mu nganda ibi bikaba byemezwa n'abanyeshuri bo muri icyo kigo cya ruhango cyigisha gukora izo televiziyo ikigo cy'imyuga kigamije kurwanya ubushomeri muri kiganiro twatumiye bwana alphonse biziyaremye ni umuyobozi w'icyo kigo aratubwira rero uburyo cyafashije abanyeshuri baba hari abarangije cyangwa se abarimo kwiga kikabafasha kwihangira imirimo aranatubwira n'icyo icyo kigo kimaze kugeza mu karere giherereyemo ndetse no mu bindi bice by'u rwanda muri iki kiganiro tukaba turi buvugane nanone n'urubyiruko urubyiruko rwize muri icyo kigo ndetse n'urwabashije kwihangira imirimo bwana alphonse biziyaremye nguhaye ikaze ku ijwi ry'amerika mbanje rero kugushimira kuri uyu mwanya uduhaye muri iki kiganiro mu gutangira narimvuzeho gatoya kuri iki kigo cyanyu ku ishuri ryigisha imyuga rigamije kurwanya ubushomeri nagira ngo muri make mubwire abatwumva mubasobanurireho kugira ngo nk'uwakwifuza kubagana habe yamenya aho yabashakira
ikigo cyacu ni ishuri ry'imyuga ryitwa vitisi ruhango bivuze vocational training center ni amashuri y'imyuga yagiye atekerezwaho n'ikigo cy'igihugu cyitwa wda kigendereye ko kibona ko urubyiruko iyo rugannye imyuga rushobora kwibonamo ibisubizo aho gutegereza ko umuntu yaziga amashuri ategereje ko leta izabimukoresha bikaba rero duherereye mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka ruhango ni ku muhanda ujya i butare mu mujyi rwagati uva i kigali ujya mu majyepfo aho bita i butare rikaba rero ari ishuri ry'imyuga y'igihe gitoya dufite imyuga imara amezi atandatu n'imyuga imara umwaka ariko ni imyuga ifatika kuko itanga ibisubizo ku rubyiruko rumwe rubasha kuhagera abenshi bakora ibisubizo birambye kuko dufite ikoranabuhanga mu buryo buri puratike kandi rijyanye n'uko isoko ry'umurimo riba ryifashe muri kunyumva ndabumva neza hanyuma bo mwakira
nandi kubasobanurira imikorere yaryo ni ishuri rifite ishami ry'ikoranabuhanga ubu dufite ishami ry'ikoranabuhanga muri elegitoronike ryatekerejwe turebye ko mu rwanda ubu ngubu basigaye badushishikariza umuco w'ubutore no kwihangira imirimo iryo ni ishuri ritanga amahugurwa cyane cyane ritekereje ku bantu barangije amashuri yisumbuye ndetse n'abarangije kaminuza n'abatarabashije kurangiza segonderi ku mpamvu zitandukanye ni ishuri ryatekerejwe turebye mu kwihangira imirimo ndetse umuntu agiye guhanga umurimo ahera kuki twahereye ku bintu tubona bikenewe ku isoko ry'umurimo tureba hanze tureba mu gihugu cy'u rwanda ubu hari politiki yo kongera amashanyarazi ku buryo buri muturage wese mu gihe kizaza azaba afite amashanyarazi turebye dusanga aho amashanyarazi ageze mu gihugu abaturage baratunga ibikoresho bya elegitoronike baratunga amaradiyo baratunga amatelefone baratunga televiziyo baratunga ibyuma by'imiziki byo mu rusengero n'ibindi byuma byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga dusanga rero kuko abantu batunga ibyo bintu biyongera hakenewe n'abatekinisiye bari karitsiye bazi puratike gukora ibyo bintu bakabihangamo umurimo baba babisobanukiwe neza bikabatunga ndetse bikabateza imbere ye urumva rero mwarashingiye aho niho twahereye tugira icyo gitekerezo turebye ku isoko ry'umurimo ha- harabura iki hakenewe iki dukwiye guhanga umurimo duhereye ku ki twahereye ku kintu twabonaga gikenewe kandi eh, gikenewe n'abaturage benshi dukurikije politiki yacu igihugu ndetse si no mu rwanda gusa no mu bihugu byo hanze ibintu bya elegitoronike bigenda bitera imbere kenshi cyane Mhm.
biva muri analoge bijya muri digitali Mm. Ye, mu bu- mu bumenyi mutanga rero nyine niko nari ngiye kubivuga mushingira ku bintu bi- mufite aho ngaho ariko kandi no ku bintu bikenewe cyane cyane mu bishobora gufasha abaturage kubera iterambere u rwanda rumaze kugeraho ya Mhm. ye muba mwakira muba mwakira mwakiramo ah, aba- abanyeshuri nyine ba- mwatubwiraga bamwe mu batarabashije nko kurangiza amashuri cyangwa se abarangije bashobora ku- bashaka kwihangira imirimo abo mwakira mu- ku ku kigereranyo mubona abakobwa cyangwa se abahu- kugi- abahungu n'abakobwa mugereranyije mubona benshi ari aba- bagana icyo kigo ari abahe
Ah, ubu uyu munsi wa none rero dukurikije ibi- ibipimo n'amaraporo yacu ah, abakobwa bari ku kigero cya mirongo itatu makumyabiri n'umunani mirongo itatu ku ijana Mhm.
Ah, byo mu mu itangiriro ntabwo abakobwa bumvaga ko sirivime ari tekinike ari iyabo Mm.
ariko ubu uko tugenda tu- dufite n'iyi na na sisiteme yo kuganiriza abantu no kubaha ubujyanama Mm.
abakobwa baratugannye batugana mm, nk'uko n'abundi bateye intambwe yo kugana indi myuga mu gihugu Mhm.
ariko abakobwa batugannye bagera kuri mirongo itatu ku ijana uyu munsi wa none ni abakobwa bateye imbere ni abakobwa bateye indi ntambwe bamwe muri bo bari barangije amashuri yisumbuye ariko ba- ba- bakibaza uburyo bagomba kubona akazi baza kumenya rero izo serivisi zitangirwa muri icyo kigo cya viti ruhango Mhm.
gihugura umuntu mu gihe cy'amezi atandatu Mhm.
agasohoka ari umutekinisiyene ubwo iyo mvuze umutekinisiyene ni umukobwa A- a- a- uwo mukobwa agasohoka ari umutekinisiyene uzi gukora amateleviziyo y'ubwoko bwose azi gukora amaregiteriseri azi gukora za amplificateri azi gukora ibyuma bihindura umuriro w'amashanyarazi byitwa konveriseri azi gufata umushinga waga- wo- wo guhanga udushya dufite wo gufata kompiyuta zitagikora tukazikoramo amateleviziyo ahendukiye abaturage tukanashyira imbaraga mu mushinga w'igihugu witwa tunga tv munyarwanda uwo mukobwa rero uza iwacu akahamara arahamara amezi atandatu n'abamara umwaka Mm.
arahava yahagera ku isoko ry'umurimo agasanga ni umuntu bakeneye cyane Mhm. N- barakirwa rero nko- nk'uko ha- basaza babo bakirwa nta kibazo gihari cyane ndetse ahubwo ubu nibo turi gushishikariza cyane kugira ngo turashaka ko biva kuri mirongo itatu ku ijana bikaba mirongo ita- mirongo itanu ku ijana abakobwa n'abahungu bakangana Mm. mu bakobwa bize aho ngaho harimo na charlotte uwamahoro nagira ngo tumuhe ijambo hanyuma nawe yatubwire nk'umuntu wize muri iryo shuri ufite experience nawe tumuhe umwanya tubwire muri make y'uko abakobwa ba- bakirwa cyangwa se uko abona uwo mwuga u- u- ubusanzwe wari ugenewe uh, usa nk'aho wakorwaga n'abagabo ni kuvuga ngo ugenewe abagabo charlotte uranyumva yego ndakumva ikaze ku ijwi ry'amerika yego murakoze ye ah, bwana bimenya imana yari arimo kutubwira ko wi- uri mu bakobwa ba mbere bize muri iryo shuri nkawe watubwira iki akarusho wabonye muri iryo shuri nk'umukobwa wiganye n'abahungu ugakora umwuga byitwaga cyangwa se bifatwa nk'aho ari uw'abahungu cyangwa abagabo watubwira iki
murakoze cyane mbanze kubashimira Ah, uyu mwuga rero wa elegitoronike se cyangwa ujyanye no gusana no kwesitara ibikoresho bya elegitoronike dusanzwe tumenyereye ko ari umwuga w'abahungu ariko mm, ubwo natinyukaga nkajya kwiga mu ishuri rya vtc ruhango nasanze bafite ubumenyi bashobora guha umuntu wese ku rwego rwe akaba yashobora kwihangira umurimo ni muri ubwo buryo rero maze kubiga nafashe umwanzuro wo kuba nakwitinyuka kandi nkaba nanashishikariza bagenzi banjye ko umwuga wo kugira ugendanye n'ikoranabuhanga atari umwuga ukorwa n'abahungu ahubwo ko umukobwa wese wakwiyumvamo ubushobozi ari ibintu bigoranye cyane nawe ashobora kuwukora Mhm. hari inzitizi se hari ingorane wowe uhura nazo tuvuge ugiye nko gukora nyine eh, nk'ugiye nko gukorera umuntu televiziyo cyangwa se kumukorera iki- ikindi gikoresho cye cya akeneye ku- cyangiritse u- hari ikibazo uhura nacyo cyangwa bakwakira nk'uko bakira n'abandi tuvuge nk'abahungu cyangwa abagabo
Yego, murakoze ubundi bigitangira bataratumenyera bisa n'ibigoranye kuko baba bumva ko ibyo bintu nta mukobwa n'umwe wabishobora niko kamenyero k'abaturage ariko iyo bamaze kukumenyera nta kintu biba bitwaye bagerageza kumva ko ibintu byose wabishobora imbogamizi rero zitangira iyo umuntu agitangira akazi bwa mbere ntabwo waba wiyumvisha uburyo ibyo bintu umuntu w'umukobwa yabishobora ariko ngewe kugeza ubu ngize ku rwanjye ruhande maze kumenyerana n'abaturage cyane ku buryo ahubwo bananyiyumvamo navuga byenda kurenga ibya basaza banjye dufatanyije umwuga w'ubutekinike
No, ubwo urahuza urungamo rya alphonse yari amaze kubivuga avuga ko uri mu- umukobwa wa mbere wahize ariko kandi ko uh, uri n'uwa mbere muri aba- mu- mu- muri basaza bawe ibyo bikaba ari ishema ku bantu b'igitsina gore ntabwo natinya kubivuga Ah, rwose felicitasiyo kuri icyo gitekerezo wagize no kuri uwo murava ndetse n'ubwitange ufite bwo kugira ngo ukomeze ukangurire n'abandi bagenzi bawe kujya mu bi- mu mirimo nk'iyo ngiyo kandi ishobora gufasha buri wese kandi koko bafite bafitemo ubushobozi
yego icyo kintu waruvuze mbere mbanje kubashinja ko mu ngengo felicitasiyo nawe navuze ni merci Ah, icyo navuga rero cyo gushishikariza bagenzi banjye ukurikije mu rwanda aho iterambere rigeze usanga n'igitsina gore mu iterambere kiri kugenda cyane ariko ibintu bya tekinike usanga batarabyiyumvamo kuko nko ku ishuri twizeho rya visi cy'uruhango iyo ugiyeyo ukareba usanga abahungu ari nka mirongo abakobwa bakiri batanu batatu bane ariko nk'abo Hmm?
ye komeza
Eh, ariko nk'abo dushobora kuvugana abo tubana mu buzima bwa buri munsi ngerageza kubumvisha ko nta kidashoboka mu bijyanye na tekinike nabo biyumvishemo ubwo bushobozi bashobora kubishobora ubu rero kugeza kuri aya masaha ndagira ngo nshishikarize abakobwa bagenzi banjye ko tekinike atari ibintu bigoye cyane iyo uzanye mu ishuri rya visi cy'uruhango ririmo abatekinike bashobora kukumvisha ibintu neza Ah, nta kigoye rero ndagira ngo barareke rwose ahantu hose bari be kwitinya tekinike ntabwo ari ibintu bigoye birashoboka iyo ubishyizemo umwete urakoze urakoze cyane ko- kuri iri jambo u- ugejeje kuri bagenzi bawe ugume hafi ubwo turongera dukomeze tuganire reka twakire noneho na jean claude nawe ni umwe mu bize muri iryo shuri rya ah, rya ruhango ryigisha imyuga nagira ngo claude nawe nkwakire kuri radiyo ijwi ry'amerika uranyumva
ndakumva rwose ye urahagana hehe
mperereye mu rwanda mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka gicumbi Mhm. uri mu majyaruguru urimo gukora icyo ubu ngubu twari turimo tuvuga nyine iki- iri shuri rya ruhango watubwira muri make icyo urimo gukora aho ngaho niba warihangiye umurimo niba se urimo kwigisha abandi ubu tuvugana ubu tuvugana ubu ndi ndi mu kazi mu mpamagaye irimo kurepara televiziyo Mhm.
Eh, ubu ngubu nyine ndi mu kazi bisanzwe nta kibazo Eh, ko gukora eh, tekinike niyo neza Iyi- ni ikigo urimo gukorera cyangwa se wihangiye um- umurimo cyangwa wishingiye ikigo nawe ishuri no no- no- ni umurimo nihangiye ni umuturage wampaye ikiraka ubu ngubu Uj- urimo gukorera umuturage ukeneye serivisi zawe nuko nuko rwose Na- ubwo ntituri bugufate umwanya wawe kubera ko uwo muturage nawe agukeneye ariko muri make wabwira icyo abatwumva kuri iri shuri wizemo ryaguhaye uburyo bwo kugira ngo ubashe ku- kwibeshaho ubashe kurwanya ubushomeri oya nta kibazo ntabwo biri bumfate umwanya munini bitewe n'uko na- ubu nari nayirangije nari ndimo kuyifunga Mm.
nari manje kumwiseguraho nta kibazo rwose twaganira nta rishya Mm. ubwo ni ukuvuga ko ni ukurebaho urakozaho imitwe y'intoki byose bigatungana ye ni ukugenda rwose utinda kumenya ikibazo gusa ubundi bihita bi- bijya mu buryo pe
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc inshuti mwese amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya aha ntihagarukiye kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo washyize hamwe ibi biganiro ari innocent kimenyi tubifurije kugira umugoroba mwiza no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu twabateguriye biri imbere